mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
muramutse fideli turahera ku mugabane wa afurika muri sudani haracabandanya havugwa amakuru y'intambara ihari igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi hcr gisaba ibihugu bibanyi na sudani kuguma byuguruye imbibe zabyo ku bantu bahunga intambara yadutse muri sudani ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa kane kuva iyo ntambara itangura hagati y'igisirikare cya sudani hamwe n'umuhari w'abaparakomando abanyesudani ibihumbi barataye ingo zabo mu gutinya ko bashobora kuhasiga ubuzima komiseri mukuru wa hasere filipo grandi yarasubiyemwo akamo katewe n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterese gasaba ko intambara zihagarara abashamiranye bakaganira kugira bagarukane amahoro yavuze ko ibi ari nkenerwa kugira ahantu abantu ntibasubire baguhunga naho agahengwe k'intambara kongerejwe ayandi masaha harabaye gutana mu mitwe i Khartoum no mu ntara ya Darfur y'uburengero ejo ku munsi wa kane hasi rivuga ko abanyesudani hafi ibihumbi mirongo ibiri bahungiye muri Chade bavuye muri Darfur imwe mu ntara ya Sudani zasinzikajwe n'intambara basanze abandi barenga ibihumbi amajana ane bahunze mu ntambara z'imbere yaho anne catherine skyfe aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oyeme yavuze ko benshi mu bariko barashika muri cade muri iki gihe bakenye ibyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose harimo ibifungurwa amazi n'uburaro ejo ku munsi wa kane oni yarasohoye imiliyoni zitatu z'amadolari yo gufasha kwakira izo mpunzi nshasha ziriko zirashikira muri Chad muri Afrika kandi ni muri mu, mu, mu biganiro hagati ya Ethiopia na n'umuhari bagwana Ola ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia hamwe n'abaroberi bo mu muhari Oromo Liberation Army canke Ola mu funyavunyo birabandanya mu izinga rya Zanzibar ryegukira Tanzania ibi biganiro byatanguye ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'uku kwezi kwa kane biriko bifashwamwo na Kenya hamwe na Norvege abasesenguzi babona ko bizotuma haba icyizere ko intambara z'igihe kirekire zabaye muri Ethiopia zigiye kurangira haboneke umutekano Ibrahim Rahibi umusesenguzi mu bibera muri ako karere avuga ko ikibazo leta ya Ethiopia ikwiye gukorana ubuhinga n'ubwitonzi ari ugushira abasirikare ibisirikare byo mu ntara zose mu gisirikare kimwe cy'igihugu yaragabishije ko mu gihe bitokorwa mu bwitonzi bishobora kuzoteza ukutumvikana n'intambara Rahbi yavuze ko leta ikwiye kurondera inzira yo gukorera hamwe n'intara kugira inkoho zose zikugwe mu banyagihugu no muri abo basirikare zishyizwe hamwe utwigoro twa leta ya Ethiopia two kuganira n'umuhari w'abaroberi bo mu ntara ya Oromo ntituvugwa ko kumwe bamwe barashima ko ari intambwe igana ku guhagarika intambara burundu n'umutekano abandi nabo cyane cyane abanyethiopia baba muri leta z'ubumwe za Amerika bagasaba ko aba Oromo bakwiye kwanza kubanza guhagarika ubwicanyi imbere y'uko ibi biganiro byari kuba
Washington ijwi rya Amerika muri Afurika kandi mu bijanye n'umutekano igitero cyakozwe ku basirikare mu buseruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa kane cahitanye abasirikare mirongo itatu na batatu hamwe n'abandi cumi na babiri bakomeretse leta y'ico gihugu yavuze ko cabaye mu gatondo kejo ku wa kane ku ikambi y'abasirikare yi Ugaru intara yo mu buseruko bwa Burkina Faso igisirikare kivuga ko abasirikare nabo bishe abakora iterabwoba bashika kuri mirongo ine Burkina Faso ni kimwe mu bihugu byo mu burengero bwa Afurika bihanganye n'intagondwa z'abayisilamu haruhande ya Burkina Faso zarakwirakwiye no mu gihugu kibanyi Mali zica ibihumbi by'abantu hamwe n'abarenga imiliyoni zibiri bataye ingo zabo
washington ijwi ry'amerika nayo muri nigeria igipolisi kiriko kiratohoza ku bantu hafi mirongo ibiri n'icyenda banyurujwe mu mihana yo ku mugwa mukuru abuja mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye imihana y'ahitwa yewuti batwara abantu n'amaguru mu ishyamba abo bantu bakaba barimwo n'abana icyo gitero cyarateye amakenga ku mutekano muke urushiriza kwigaragaza muri nigeria imbere y'aho bagiye kwinjira mu irahira rya bola tinubu nka perezida mushasha wa mu kwezi kuza bola tinubu niwe aheruka gutsinda amatora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu igipolisi cyo mu gisagara cya abuja cyavuze ko kiriko kiratohoza kuri icyo gitero kikazotanga ibyo kizoshikako mu bihe bya vuba nta muhari n'umwe uriyitirira uku kunyuruza aba bantu umukuru umugwa mukuru abuja wari umaze imyaka mu mutekano n'aho abajejwe umutekano bakigwana kugira batorere umuti ibibazo by'umutekano muke muri nigeria cyane cyane mu ntara zo hagati mu buraruko bushira uburengero no mu buraruko bushira ubuseruko ariko kuva mu mwaka uheze umugwa mukuru abuja ukunze kubamwo ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu kwezi guheze ibimenyeshamakuru byashikirije ko abitwaje ibigwanisho bateye banongera baranyuruza abantu bashika ku icenda i abuja ariko abategetsi ba nigeria barahumuriza ko mu kuvuga ko abajeje umutekano bariko barakora batiziganya kugira ubwo bwicanyi buhagarare
urakoze arayisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano mu karere ka huye zaratakaje icyizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu binogo by'amabuye y'agaciro none rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima iminsi ishize ari irindwi twicaye hano ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uwushyingure
uyu ni umubyeyi w'umwe mu bafatiwe mu binogo by'amabuye y'agaciro perezida w'u rwanda paul kagame yacitse muri tanzania ejo kuwa kane mu rugendo rw'iminsi ibiri muri icyo gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka na muntu human rights watch rihamagarira ubutungane bw'uburundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya alain guillaume bunyoni izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini perezida w'u rwanda paul kagame yashyitse muri tanzania ejo kuwa kane mu rugendo rw'iminsi ibiri yakiriwe na perezida samiya suruhu hassan w'icyo gihugu nk'uko byemezwa na perezidansi y'u rwanda abakuru b'ibihugu bagiranye inama ya bombi imbere y'uko binjira mu ibahuza n'abayobozi bari kumwe ku mpande zombi jofure mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru kugeza ubu ibyo abakuru b'ibihugu baganiriyeho by'umwihariko ntibiramenyekana ku buryo burambuye gusa amagambo ya perezida paul kagame yasohotse ku rubuga rwa perezidansi y'u rwanda avuga ko ibihugu byombi bisangiye ubucuti n'ubufatanye bushingiye ku gushaka guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku mpande zombi yavuze ko urubyiruko rw'abanyafurika ruharanira gukora no kwiteza imbere ati tugomba kurushyiriraho uburyo butuma babasha kubigeraho iyo niyo mpamvu turi aha uruzinduko rwa perezida paul kagame muri tanzania rubaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari bya afurika kavugwamo ikibazo cy'intambara hagati y'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu na leta ya kongo u rwanda na tanzania bihana umupaka na kongo kandi u rwanda rwakunze gutungwa agatoki muri iki kibazo ntibiramenyekana niba haba hari icyo abakuru b'ibihugu bombi bavuze kuri iki kibazo gihangayikishije akarere ikindi bitaramenyekana ko baba baganiriyeho ariko kivugwa mu karere ka afurika y'uburasirazuba ibihugu byombi biherereyemo ni imishyikirano hagati ya leta ya etiyopiya n'inyeshyamba za oromo liberation ame zayigometseho ibera muri tanzania mu kirwa cya zanzibar biteganijwe ko perezida paul kagame azarangiza uruzinduko rwe ejo kuwa gatanu nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byaho muri tanzania ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch rihamagarira ubutungane bw'uburundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya alain guillaume bunyoni iryo shyirahamwe risaba ko horungikwa abahinga bigenga bazoja gukurikirana urubanza rwiwe kugira ruburanishwe mu mwidegemvyo inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka kiremwamuntu rifite icyicaro i new york muri amerika human rights watch rivuga ko rifite amakenga ko urubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi rushobora kutaba umwidegemvyo w'abacamanza bigatuma arenganywa mu kiganiro cyihariye clementine domontoye umushakashatsi w'iryo shyirahamwe ku mugabane wa afurika yahaye ijwi rya amerika ibiro vy'i nairobi yasiguye ikimutuma kugira izo mpungenge Les circonstances opaques de l'arrestation de- d'Alain Guillaume Bugnoni sont, sont assez caractéristiques de la manière dont les affaires politiques sont souvent traitées au Burundi. On a remarqué.
ifatwa ririmo igifungu rya Guillaume bunyoni n'igicapo cy'ukuntu imanza za politiki ziburanishwa mu burundi abategetsi bamaze iminsi myinshi batavuga hafungiwe kandi twaronse amakuru ko umugore wiwe n'abana babo bane bafungiwe mu rugo iminsi itanu ku bwacu ubutungane ntibukwiye kuba igikoresho ca politike canke ukunyinyurana hagati y'abanyamugambwe ba sendedefdede ingingo yo kumukurikirana mu butungane ibwirizwa kwisunga amatohoza yigenga kandi adahengamye Enquête criminelle complète et indépendante.
kugira ivyo bishoboke human rights watch ribona ko ubutungane bw'uburundi bubwirizwa kwemera indorerezi mvamakungu zigenga Pour euh, un procès équitable, euh, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
dusaba ko hajyaho indorerezi zigenga kandi umushinga ntaye bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane na cane cane mu guhabwa umushingwamanza no kubonana n'umuryango wiwe ku vyerekeye indorerezi vyokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa onu ku burundi w'agateka kazina muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazina muntu muri afurika sur les droits des hommes et des peuples.
generali bunyoni yarongoye ubushikiranganji bw'umutekano hagati y'ibihumbi bibiri n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri ico kiringo ca kabiri urwego rw'ipolisi rwiketswe kuba rwarakoze amabi menshi ataragezwa imbere y'ubutungane clementine domontoye nta nkeka afise ku vyo igipolisi cagirizwa kandi vyotegerejwe kuja mu vyaha rengiyome bunyoni yagirizwa ko yakoze Human Rights Watch avait publié euh, plusieurs rapports en 2015, 2016 et les années qui ont suivi.
Human Rights Watch yasohoye amaraporo menshi mu 2015 2016 n'imyaka yakurikiye twatohoje ku byaha bikomeye bihohotera kiremwa muntu twariboneye ubwicanyi inyuruzwa ukuboreza igufa abantu ukubafatira ubusa ari benshi twarabonye abagize inzego z'umutekano bakubitisha abantu amabuye amatafari ubugi bw'inkoho canke ibyuma abenshi barurwaruka rwagizwa kuba mu mirwi rwanya leta de groupes d'armées, euh, groupes armés d'opposition.
nk'uko iryo shyirahamwe risabira generali bunyoni kuronswa ubutungane ni nako risaba ko abahuye n'amabi y'igipolisi batunganirizwa Pour le moment, euh, il n'est pas clair si les, euh, les, les charges amenées contre M. Bognoni vont prendre en compte euh, son, la période qu'il a passée en tant que ministre euh, de la Sécurité publique.
kugeza ubu ntibizwi n'ibyo bunyoni yagirizwa hazojamwo iby'igihe yari umushikiranganji w'umutekano muri human rights watch dusaba ko habaho amatohoza yuzuye ku mabi yakozwe igihe bunyoni yari mu mabanga kugira umuntu wese yoba yarakoze amabi ico gihe ashengezwe coba kibaye ikimenyetso ko abategetsi bashaka kurangiza ukudahana ku byaha vyabaye mu njyana z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imyaka yakurikiyeho pendant et suite euh, à la, la- la crise de 2015.
ku rubuga rwa twitter kuri uyu wa gatatu imfura ya bunyoni ubu itari mu gihugu yanditse ivuga ko ifatwa rya se ataho ritandukaniye n'inyuruzwa kubera atamutahe wo kumuhagarika wigeze ushyirwa ahabona yanerekanye agashavu afise kubona umubyeyi wiwe wundi n'abavukanyi biwe bane bamaze iminsi bugaraniwe batemerewe kuva mu nzu mbega agatera soni kuri abo bose bari inyuma y'ibi bintu niko dahorene bunyoni yanditse mu ndimi z'igifaransa n'icongereza kuri uyu wa gatatu kandi umutambukanyi wa bunyoni yarumvirijwe mu butungane akaba yaherekejwe n'umukuru w'umurwi sendehash w'agateka kazina muntu mu gihugu amasoko yacu mu butungane yari yavuze ko kuri uyu wa kane generali bunyoni nawe yaje kurengutswa imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika kugera igihe twateguriye inkuru abamenyesha amakuru bagenzi bacu bari ku biro by'ubushikirizamanza mukuru wa repubulika batubwiye ko batari bwamubone nyamara umurwi w'igihugu ujejwe hagati y'akazina muntu wari wabemereye ko abamuherekeza bari biteguye mu nyuma mu ijoro hafi isaha zibiri amasoko yacu mu gisagara c'ubutunzi yatubwiye ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yumviririjwe mu biro vy'iperereza n'umukobwa wiwe yasubiye ku rubuga rwa twitter avuga ko agatera soni kubona se yumvirizwa mu kinyegero mw'igendereza bamwe mu bakurikiranye hagufi idose bavuga ko bimwe mu vyo ariko arabazwa birimwo ukuba yaranse kuruja ku kirimba cagenewe abashikiranganji ba mbere ugupangisha amazu yiwe ku bushikiranganji bw'umutekano yahoze arongoye hamwe n'ukugaya umukuru w'igihugu Agnes Mandiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushyikizamanza kizigenza wa Repubulika na Sena ntanyuzwa ku munsi wa mbere mu biganiro cy'abavugizi b'inzego za leta yari yavuze ko arenga iyo bunyoni akurikiranwa ku byaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu z'akazi zaciye mu mategeko hisunzwe igitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi aramutse yagiriwe n'ibi byaha General Bunyoni ashobora gufungwa kugera ku myaka mirongo itatu Eroge Urikaneza Ijwi rya Amerika mu rwanda inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano mu karere ka huye zaratakaje icyizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu binogo vy'amabuye y'agaciro inyuma y'indwi zibarondera eric bagira ubusa yari muri sekiteri ya kinazi adufitiye ido n'ido y'iyi nkuru
imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro ni mu murenge wa kinazi ihuye mu majyepfo y'u rwanda bwana andre kanama umuyobozi w'akarere ka huye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yatubwiye ko bamaze iminsi umunani bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoborenga abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse kugira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane izi mashini uko ari enye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi irindwi abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza ariko imana buriya igenda ikora ibitangaza turizere ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desiderate gusa turifuza yuko imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'amajyepfo hari ihema ryicaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu madamu mariya nyirabagenzi hari abisengeye neza be babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa dufitemo abana bacu bari ingirakamaro z'igihugu abanyeshuri abagabo bafite abagore barapfakaye abana amashuri barayaretse twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira none birangiye tubahombye none rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima iminsi ishize ari irindwi twicaye hano ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uwushyingure nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira n'ayo bamira Mushimiyimana rebeka nawe afite umwana Aimable mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire ku mva azamushyinguramo afite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe mwayimfotorera nk'abayobozi gute
akamfotorera ifoto nyine yenda ntazamubona nkaba nayimushyiraho nyine akagaragara abantu bakamubona tuyu umwana twari tumuzi ni uwacu ushaka kubikora gutyo kubera icyumweru tumaze hano twaje hano kuwa kane none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe gusa banagira icyizere ko uwo mwana akiriho ubutegetsi bwa huye bwahakana ijwi rya amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine kugeza ubu ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi uwahacukuraga hamaze igihe kingana iki bahacukura
amakuru tumaze kubona ni uko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana abaturage nabo ntibamuzi ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa ese mudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakizi twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa niko twumvaga twari twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa nk'umusirikare nta kindi ubutegetsi bwahuye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa kinazi yaba gitifu w'akagari uw'umurenge uwari ushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu bamaze gufungwa nk'uko akarere ka huye kabibwa ijwi ry'amerika gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani inzego z'umutekano n'iza gisivire zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza ni uko mu myaka ine mu rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi mine na peteroli mu rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu rwanda utashatse kumvikana yabwiye ijwi ry'amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana uwo ntiyayoberana ahubwo biterwa n'imbaraga afite yirinze kugira ikindi arenzaho natwe twirinda kumubaza kari murore ehe wagira ubusa ijwi ry'amerika ihuye mu majyepfo y'u rwanda impunzi zavuye mu gihugu cya kongo ziri mu ikambi ya mahama mu buseruko bw'u rwanda zisaba amakungu gukora ibishoboka byose umutekano ukagaruka mu gihugu cyabo bagataha abo banyekongo bamaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu mu buhungiro bamenyesha ko barambiwe kuba mu mahanga inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na desire hatungimana
izo mpunzi z'abanyekongo baba mu ikambi ya mahama zaratakambiye umushikiranganji ajejwe ubutabazi abaserukira ibihugu vyabo mu rwanda n'amashyirahamwe mpuzamakungu bagendeye ikambi ya mahama kuri uno wa kane kugira birabire uko izo mpunzi zibayeho zabasavye kuzigarukirako kuko zifise ibibazo vyinshi bimwe muri ivyo ni ibijanye n'uburezi vyashikirijwe na mutijima william aserukira impunzi zamuka muri kongo icyambere dukeneye ni uburezi bufite ireme nk'uko mwabibonye hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari babona uburyo bwo gusubira ku ishuri icya kabiri ni ubuvuzi batekereza ikindi kindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange kuri izo mpungenge umushikiranganji kayisire marie solange yabamenyesheje ko bohumura kuko ikibazo bakizi ni uko abana baje vuba ntabwo twashoboraga guhita tubashyira mu mashuri kuko ikibazo cya mbere ni uko muri DRC biga mu gifaransa bisaba yuko babategura kugira ngo bazatangirane n'abandi umwaka w'amashuri utangiye turakomeza tubikore abari nkamira baratangiye ariko n'abari hano bagomba gutangira bakiga ururimi buhoro ariko bakanintegra kugira ngo nibajya mu mashuri yabo bazabashe gukurikirana n'abandi hampande y'ibyo bibazo bijanye n'ukuntu izo mpunzi zibayeho mu buzima bwabo bwa misi yose zisaba kandi amakungu kuzivugira no kuzifasha kugira zishobore gutaha mu gihugu cyazo zikareka kuguma zitwa abanyarwanda kubera inyungu za bamwe bamwe icyo tubwira imiryango mpuzamahanga ko leta yo tubiziranyeho kutwaka uburenganzira bwo kuba abakongomani ni ikibazo n'abana babo bazabyara batarashobora gukemura kubera ni iwacu tutabisabye ni iwacu twabisanze kandi n'ubutaka bwacu babuze uburenganzira bubwiyandikaho ko bubwabo ubutaka ni ubwacu bwigarurwa n'abatari bene bwo rero ibyo bazakora byose rero igihe kizagera isi yumva ikibazo cyacu dusubizwe ibyacu duhabwe imitungo yacu cyane cyane ubutaka nk'abarazimyazi n'abo twashyizeho bapfa buri munsi userukira igihugu cya suwede mu rwanda yaramenyesheje ko ingorane ziri muri kongo bazizi kandi ko bazikurikiranira hafi kugira ibibazo bihari bitorerwa umuti turajwe ishinga cyane n'ubugizi bwa nabi buri kubarabera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi ndi kumwe n'abagize umuryango w'ubumwe bwa buraya twapfunditse ko aya makuru tuyashikana mu biro byacu bikuru ejo haheze twapfunditse ko tubijyana i buruseli kugira ngo abantu bahabwe amakuru neza ibi bitabandanya gutera intambwe bija imbere umushikiranganji kayisire arizera ko urwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu rwanda ruzofasha ibitari bike amenyesha ko ari nabo basanzwe bakorana ku munsi ku munsi iyo abantu bumvise ibintu neza bakamenya ibibazo bihari bakora ku bisubizo ibisubizo twifuza ni uko impunzi ziba mu gihugu zikomeza gufatwa neza ukabaha ibyangombwa bikwiriye ikiremwamuntu ariko icya kabiri ni uko mu bisubizo birambye habamo no gufasha guhunguka ababyifuza impunzi z'abanyekongo rero zimaze igihe kinini cyane zibyifuza ariko bitaragerwaho ubwo turizera yuko bari budufashe mu buvugizi kugira ngo nacyo kizagerweho igihugu cy'u rwanda kirimo amakamba atanu y'impunzi abarizwamwo abantu ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu n'amajana ane na mirongo ibiri n'icyenda nk'uko ibiharuro biva mu bushikiranganji bujejwe ubutabazi buvyerekana ikambi ya mahama n'irimwo benshi bangana n'ibihumbi mirongo itanu n'umunani ijana na batatu harimwo abanyekongo barenga gato ibihumbi cumi n'icyenda abasigaye bakaba ari abarundi iyo kambi ya mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yabayemwo ubwa mbere abarundi bari bahunze umutekano muke warangwa mu burundi inyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi petero nkuru nziza yahoze arongoye uburundi ku igenekezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza ubu ubwo bushikiranganji mu byo bujejwe harimo impunzi bumenyesha ko abarundi ibihumbi mirongo itatu n'amajana atanu na mirongo irindwi na batatu bamaze guhunguka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umushikiranganji kayisire marie solange akaba amenyesha ko bashimira leta y'u burundi ukuntu ibandanya guhimiriza abahunze gutahuka desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
kutaganiriza abakiri bato ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato mu rumonge mu mezi atandatu arangiye haharuwe abarenga mirongo itatu batwaye inda bakiri bato ibindi kuri inkuru ijwi rya amerika yateguye ifashishije n'inshuti zayo mu burundi murayisomerwa na thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe igitaye neza y'imiryango abubf mu rumonge vyerekana ko abigeme mirongo itatu n'umwe batwaye inda batifuza mu mezi atandatu aheze muri abo harimwo batandatu basamye inda bafise imyaka cumi n'itanu abandi indwi bakaba bafise imyaka cumi n'itandatu iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga josephine rufyiri ajejwe urwaruka aho mu kigo abubefu aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro ntibiteye akoba cane ariko kandi biranagateye kuko si bike iyaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora imana charles umuvyeyi wo mu rumongo ati haracariho abavyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo novuga ko ari imigenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umuvyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza ugasanga umuvyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera akanya aja gupupura ikarondera rasiyo uko kudaha ikiyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato manirakiza ivone ange berize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo ego igituma atikingira uwo mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo bijyanye no kwikingira ikindi nacyo ugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwunguma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma bajya kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo ariko umubyeyi bikora imana shahre we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero no kuri bazi mu bigero ingene habwirizwa kugenda yitunganije ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise josephine rufyiri hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka akana kariya hama akaba abona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashimye kubirondera mu nzira zitarizo hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto muhigwe dondarsi ni umunyeshure mu rumonge nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitaniye ibimenyano n'abamotari bakabamenyereza amarifiti hirya mbere mu mahe ca deplacement gaca kijya rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amutwara mu bushurashuzi abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu rumonge baba baje baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose